my correct people, hey, women of ile-ife ooo they don come again you see one thing about i love about these women um they love they love mama tadenike wodah um they love this woman mama tade you see although they are doing this thing this one they are doing now is not just as if it's because of economics love oh, they are doing it for the security of their kingdom because you know say now women na them get power pass even men. Yes, why I'm saying this is because go and check in a, in a village or in a town that is doing well, that there is no more, uh, no much uh, uh, corruptions, briberies. Women, if their women is doing well, if their women is doing well, and the men of the community is allowing the women to do their work very well, corruption no dey dey too much because they will stand their ground gidigba to say that this person is not going to stay in this our uh, village this person will not stay in this kingdom this person will not stay in this town because of this kind of uh, atrocity that he is committing yes i have a case of it in my village one certain time one man this guy this man kpai some one one young boy like that because say the young boy help him help him o oh, to send his son abroad Unfortunately, the son went there and started misbehaving. The boy brought back the, the boy back home and told the father that, look, your, your son is not doing well. So that if anything should happen to him, so that you know, people will not come you. Oh. This man went, the, the boy have no road now. The boy later went and they follow his own road. Before you know it, I don't know whether na buy the, buy the boy. I mean, the, the boy is still there for sale till today. As this man don't come back on the, uh, buy the other man, the man do the man with with babalawo and the juju the man no even pick pin again come back sell all his motor sell all his goods sell everything stay in the village before you go know the man kpai and uh, what happened the youth now went and uh, wanted to diminish as in uh, demolish uh, uh, his house It happened that the man no even get house so na this na women after the man don kpai the guy na women of our our town came and said that this man we know the story of this your son and the uh, this this man that you kpai you are not going to stay in this village they sent the man out of the village o oh. women the man went and reported them to the court you know say sometimes court no dey uh, judge that kind of a thing but the women the women insisted and the man left and when he left things became small good better so my people for women if na women na im na dem be say Uh, uh, kingdom go dey go smoothly na women na dem be say if you watch well well you go see say na na na na women prayer God dey answer best this time around you see I know say some men go be jealous for this one but anyway let me not digress so much so the women of Ile-Ife o oh, my people we hear that they don come out gidigbam to tell uh, Olori Tobiloba say you are not going to cross this our kingdom again this palace Ile-Ife as a whole we no wan see your leg for dis ile If you no wear where ka abi Okatakitikpo <laughs> your village dey, if na dat place you stay or you stay for dat Ikoyi wey you dey now, for dis our Ile-Ife no more, we no wan see you until you clear the hair. Until you you you you you and Kabiyesi and all of una wey dey carry all dis thing all dis all dis eh, DNA test no be me get pikin no be you get because the, thing don dey too much omo the thing don dey too much since olori Loba is not in the palace o oh, she any day anywhere wey she dey she stay there dey make trouble she even join mouth with these people wey dey talk say kunomi dey go get juju dey hold kabiyesi one day we don hear say she talk that uh, her babalawo told her that kunomi came to him And that her same that same of her Babalawo still came to Kunomi and confessed that she did not say anything. That Kunomi did not come to him anything. You see? So my correct people, hey, I pity for these people, oh. I pity for these people. Okay, now the women of Ile-Ife have come to their ground to say that Olori Tobiloba, no more you in this uh, our, our palace. We no want to see you again we don't want you again if we ever see your your foot into this, uh, into this compound call palace of ileife kingdom or ileife as a whole the thing wey we they play for you you go there, you go dey dance am we want to see your feet again your foot again no cross palace again no cross ileife again go and make sure that you clear this air with kabiyesi because i don't know how you will expect kabiyesi to carry uh, children wey no be im oh, own no be say na child o oh, na children wey no be own oh, come bring into the palace and you are making noise say they no dey welcome you They no wan welcome you kabiyesi no want to welcome you which kind welcome you do you, do you expect the time wey kunomi give birth you and the kunomi sister uh, eh, kabiyesi sister all of una poke nose well well well well go collect ka, ka, eh. tade sample you went and did dna test what did you see You saw that Kabiyesi, uh, Okunomi is, uh, eh, Tadenikawo is the biological son of Kabiyesi. No, your own, Okwano, go and do your own, you no go do. If not for the fact that she they stay for that Ikoyi, because we don't hear say get the time where uh, Olori Two-Face wanted to go and collect sample, to go and do DNA test for these people. I don't know whether they let her cut her. No, that one a criminal offence o. Oh. So. E no, e no suppose to be. And they, I think they caught her. She did not succeed. Because she wanted to clear everything for once and for all. But had it been she succeeded, I would have loved you too. By now, all of this toby toby toby of a thing for don't end. Because we gonna say now the if if na they na she na she be the mother, and you can be be the father. But you see what happened. She was caught. <laughs> they even wanted to humiliate her that day. So my correct people, oh, these women of Ile if they don't come out to stand their ground though. say dey no go gree olori to be tobiloba no more palace for you if you know where you dey go go if you know where you want to carry your pikin go go for the for this palace you are no longer welcomed the only person that is welcome in this palace is kabiyesi queen naomi uh, doctor elizabeth na only them get this palace other oloris na own be say if we hear more story if we hear more disturbance from you if we come out we go teach you we go place you where you're supposed to stay because if people are giving quinomi too much and they have headache that if na you wey dem they give that kind headache you will not allow it you will not accept it you will fight it with everything in you but quinomi is a calm human being but if you watch out what is happening right now quinomi is no longer that kind of calm Oh, she don dey come out to talk Oh, omo not be everything you go keep quiet na which kind thing that one Not be everything you go keep quiet joor eh ah, even if na you be Now jesus christ even jesus christ sef get to get to a time that he, he even quarrel those people that he was selling in his in his uh, temple so there are things that will happen you just open your mouth and talk say say it out let them know your mind so that since that time that that kunomi uh, eh, cautioned olori mariam she knew they call Kun, uh, eh, kunomi anyhow again and that was when she now started saying that kunomi had been going to babalawo because say eh, she thought that Kunemi don go gather mura momentum from Babalawo to come and speak to her. Who is she that Kunemi cannot speak to her? My people, let us see how it goes. Let us see how it goes. I thank God that these women of ile they are not silent. At least they are coming out to say something. When it's when it's time for them to say, they will come out to say, and people will know their mind too. And their mind and their opinion is helpful. Thank you and don't forget that all of these gists are all alleged information. If you have not subscribed to this channel, please subscribe. I love you guys. Bye.